iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje rero kumva radiyo ijwi ry'amerika n'umwanya w'ikiganiro muri sanga miss jolly umutesi yambaye ikamba rya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu cyiciro cya gatandatu cy'amarushanwa yo muri urwo rwego mu rwanda kuva yambaye iryo kamba ntibyaciriye aho ngo byibagirane birangirane n'uko arihaye umusimbura mu mwaka wakurikiyeho ahubwo yakomeje kugaragara mu bikorwa binyuranye byiganjemo imishinga yari yarateguye hatanira uwo mwanya muri ibyo rero hakaba harimo nk'ibiganiro mbwirwaruhame ngarukamwaka uyu nyampinga agirira hirya no hino mu gihugu ahura n'urubyiruko bakaganira ku ngingo zinyuranye harimo umuco ukwiriye kuranga abanyarwanda gukunda igihugu kwiyubaha kubaka amahoro utaretse no kwigobotora ingo y'ubukene mutesi jolly yakoresheje umwanya we nka nyampinga w'u rwanda gufata ijambo mu biganiro binyuranye rimwe na rimwe byitabirwa n'abahagarariye inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu inzego z'ingabo na polisi abaharanira imiryango itagengwa na leta n'abandi mutesi jolly uba i kigali mu rwanda naho yambariye ikamba rya nyampinga w'u rwanda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu mugoroba muri sanga yamutumiye ku ijwi rya amerika ngo tuganire ndabona ariko ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ataraboneka reka tube twumva omo ya banaboy hanyuma naza turamuha ikaze hano muri muri sanga
Fine como Tola. She getting money like a ten dollar. Yeah. She want getting more dollar. She know they find anybody we go control her. Nah, nah. Say she be foreigner. And these days she done the popular. She say she no get no time for me now. She know the answer when I'm calling her. Baby, show me what you can do. If I let you can do, show you can fit and do now. Make I show you what I can do. Long as you come through, I go give you bamboo now. Baby, your body they for my eye, eye. Baby, your body they for my eye, eye. Girl, you know say you a murder them, you a real killy killy. Girl, it be you be the talk of the town, really really. Girl, everybody they look when you enter the building. Tell me what to do, girl, I'm for real. Girl, I've been scheming, plotting, planning. Fuck up plan A and move to plan B. Come anytime, the perfect timing. And if you take a chance and try me, it should be upon me that you're whining. No other girl can satisfy me. Girl, me and you could be vibing, but you keep playing these games and hiding fine, fine like a Motola. She got the money like a ten dollar. Yeah. She want get the Motola. She know they find anybody we go control her. Nah, nah. Say she be foreigner. And these days she done the popular. She say she no get no time for me now. She know the answer when I'm calling her. Baby, show me what you can do. If I let you can do, show you go fit and do now. Make I show you what I can do. Long as you come through, I go give you bamboo now. Baby, I body they for my eye, eye, eye. Baby, I body they for my eye, eye, eye.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko umutumirwa wacu mutesi joli nyampinga w'u rwanda w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu atarashobora kuboneka ariko ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ikiganiro muri isanga tugiye gutangira tubaha ijambo hanyuma dukomeze ikiganiro wa mbere duhereyeho ni jaremi uraho cyane amakuru amakuru
ni meza ni meza Eh, uherereye he jaremi
ni mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa kinihira
Eh, amakuru ki aho ngaho mu majyaruguru y'u rwanda
bakomeye n'imvura n'izuba byose bivangavanze
Eh, noneho eh, i- imvura aho ngaho imeze neza ibirayi nta nta ribi
nta kibazo uretse ko yishe ibishyimbo nibyo twari tumaze iminsi duhinga ariko nta kibazo urebye nizere ko idakabije ariko kubera ko hambere aha duherutse kumva yaciye ibintu mu burundi nizere ko aho ngaho imisozi ikomeye nta nkangu zihari
nta nkangu zihari uretse imyaka iba yangiritse nta kindi naho bibaye ntabwo ari henshi ni hamwe hamwe kandi ntabwo ari buri gihe
Eh, amaterasi se ntabwo icyo kibazo ashobora ku- kuko nzi ko muri muri icyo gice cy'amajyaruguru bari barahakoze amaterasi y'indinganire menshi
Eh, urebye nta- ntabwo ari cyane cyane ko kwangirika iyo iguye nyine igwa mu rugero Mm.
ntabwo igwa cyane cyane byo kwangirika nyine wenda ntabwo habura nk'aho byaba mu gihugu Mhm.
ariko ntabwo ari cyane ko bibaye nyine ababishinzwe barabi- babimenyesha mu gihugu hose tukabimenya ko hari ahagize ikibazo
Mm.
ndumva nta kibazo urebye ye nuko rero ubwo na- nakwaruye igitongosha utara utaratubwira impamvu wahamagaye n'igitekerezo washakaga gutanga hano ku ijwi ry'amerika
Eh, nuko nari ntegereje uwo mutumirwa mwadutumiriye nyine ngo tuganire nawe atarabasha kuboneka uyu mutumirwa rero ndabona niba ari ibyuma byagenze gute ubundi rwose twagombye kuba turi kumwe ariko Mm.
ariko ntabwo hariya ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko batarashobora kumubona
Mm.
Eh, buriya naboneka turamuzana hari igitekerezo se wendaga kumuha cyangwa n'ikibazo wendaga ku- kubaza cyangwa niba ari igitekerezo wenda gutanga nta kibazo wakomeza ukagitanga n'ubundi ku ijwi rya amerika abaguteze amatwi ni benshi
Eh, icyo nari kubaza Hmm.
ni uko nyine nka ba nyampinga b'u rwanda buri mwaka ha- hatorwa umwe muri bo Mhm.
kuba akora aka- wenda kuba afite umushinga akora ari wenyine nendaga kumubaza isi nta kuntu bakwihuza bo ubwabo uko bamaze gutorwa bagakora nk'ishyirahamwe wenda bagashaka uko baryita n'icyo ryaba rigamije kuko muri icyo kiganiro aba ajya guha abantu abaturarwanda Mm.
abaye afite nabo ba- ba- n'ubundi ba- ba- ba nyampinga nkawe bagashyira hamwe bakavuga ati wenda umunsi runaka tuzagira nk'ikiganiro runaka duha mvuga wenda nk'abategarugori nk'abo wenda Mhm.
bakajya nko ku mashuri bakababwira uburyo nk'abari n'abategarugori ukuntu bitwara mu bihe wenda bari ku ishuri cyangwa se baratashye bakabagira inama nk'uko nabo wenda baba barabishyiriyemo
Mhm.
n'icyo biba bibamariye muri rusange
ndumva ari igitekerezo noneho wari urimo gutanga wowe uravuga uti ni kuki ba nyampinga b'u rwanda eh, batakwishyira hamwe bakagira ishyirahamwe nyarwanda rya ba nyampinga b'u rwanda noneho ibyo bakora bakabikorera hamwe
Eh, niko numvaga nenda kumubaza Mm, none se buriya ntibyagorana cyane cyane ko imishinga yabo iba idahuye buriya
ibidahuye ariko kenshi bo ubwabo bahuye wenda bakabiganiraho bakayihuza
noneho wenda umwe nibwo afite umushinga utandukanye n'uwundi Mhm.
ariko nabwo avuze ati njyewe wenda umushinga wanjye ni uyu n'uyu bajya bagera igihe bakavuga ati kuri wa mushinga wanjye mwaje mukamfasha kuko byumvikana ni ibintu wenda baba barageza ku banyarwanda bifitiye igihugu akamaro bakagenda bakamubera nka sapoti ahantu ari hose ni abakobwa wenda bagiye nko mu mashuri baba bari kubwira bakamusapotinga mbega bakagenda bagakorana ikiganiro nawe wenda mu gihe ari kugikora ari wenyine Mhm.
ariko aba agiye ababwira ibiri ku mutima we na bagenzi be bakagenda bongeraho ibindi kugira ngo n'abandi bari kubwira bagiye kubibwira nyine babashe kubyumva bagashyigikirana mu gihe wenda wenda ari kubivuga ari wenyine ariko ku ruhande ha- haturuka ikindi gitekerezo undi akazana ikindi undi akazana ikindi noneho babanze baganira bakagenda bumva uriya avuze ikintu iki uriya avuze ikintu iki uriya avuze ikintu iki nawe ndumva byamufasha hagira n'ikindi undi agategura ikindi kiganiro bakagenda bafatanya gutya
Mm, jean remy igitekerezo cyawe kirumvikanye buriya nizere ko aho bari banyampinga b'u rwanda nuko bari mu bice bitandukanye hari abari inaha muri amerika hari ah, ngira ngo ka- abari canada hari abari aho ngaho mu rwanda Eh, wenda buri igitekerezo cyawe bazagitekerezaho barebe uko ba bagihuza n'ibishoboka kugira ngo babe bakora kuko ndatekereza ko bose bifuza icyateza imbere igihugu cyabo
Okay, kuko hari n'iki- hari n'ikiganiro cya ba nyampinga n'ubundi gica kuri radiyo y'igihugu Mm.
nabo babaye barimo baganira ku buzima bw'aba- bw'urubyiruko ruri hasi ukuntu rubayeho aho rwumva rwashaka kugera uri kumva bagiye bafashanya n'abanyamakuru bagitegura byaba byiza kubiso- ba- bakora nk'ikiza kubisoma byajya byorohera abantu ko bajya babona ari ba bantu ari benshi cyane ku byo bagiye baganira umwe abazi icye undi abazi ikiba cyane ko bakora iki bakora kwandika no kuvuga kuri radiyo Mm.
uri kumva byaba ari byiza kuko hari n'ikiganiro gisa nyampinga gisa kuri radiyo y'igihugu
yego ubwo uri kumva nabo habayeho ibitekerezo byabo bakunganira na ba banyamakuru bagitegura hari icyo byakiyongeraho ku mishinga baba bateguye Eh, urakoze cyane jean remy ugire umunsi mwiza aho ngaho mu majyaruguru y'u rwanda
murakoze nawe murakoze
Eh, radiyo ijwi rya amerika twakire na sinasi ikaze mu kiganiro murisanga
yego murakoze Eh, murahagana hehe
ni bujumbura mu burundi amakuru ki aho ngaho mu burundi ni meza turashima tumeze neza Mm, nizere ko ho imvura itarabatera nk'uko byagenze muri kiriya gice cy'igihugu n'ubundi ikangiza Oya ibihe.
zi- oya zicana ubu n'agahenga Mm.
yego ye mwari muhamagaye rero hano ku ijwi rya amerika mushaka gutanga igitekerezo
Ah, oya je kari nka- kari nk'ikibazo nagomba kubaza
Mm.
Eh, washaka na- ku- washaka kubaza ariko umutumirwa wacu ndabona byakomeje ku- kugorana ko tumubona
Mm.
Eh, ariko sinzi washaka kubaza iki
Eh, ikintu nashaka kubaza bon sinzi gisa nk'aho hari igitekerezo ariko gi- gisa n'igisa n'igisa n'ikibazo Mm.
Eh, abafite abantu nk'abo oyi baba bagize amahirwe yo gutora kugira ngo baserukire abandi Mm.
nk'uko uhejeje kubivuga yabivuze bategereza kuba eh, gufata responsibility ku bantu abo ari bo bose kuko ubundi iki- icy'ingenzi baba bakoze kugira ngo baserukire urundi rwaruka rutaragira aho rushika canke amajwi yabo adashobora gushika kure
Mm.
ndetse banagire ibyo bashobora kubaterera mu bijyanye no kwiteza imbere kuko baba bararose inyigisho zihagije zishobora kubashikana ku iterambere rirama bigatuma badashobora bon, kugira ubukene cyangwa ngo bagire ugukehanigwa bakagira ibyiyumviro birashe bishobora kubashikana ku iterambere nk'ugwaruka
Mm.
ategereza rero gufata ingamba zo kuvuga ati uko biba biri kose n'ubwo biba bigoye bagashika mu bice byose bakamenya urwaruka rwose ingene rumerewe ibyifuzo byabo hama nyimba ari cyo babaterera bakakibaterera mugabo nimba ari ikiringo kanaka bashobora kuba barabahaye bakagenda bavuga ati jewe ku gikorwa narinjejwe nubwo ikiringo cyanjye gisa n'ikirangiye ndafise ikintu namariye urwaruka ruzokwigera runyibukira ko kandi iyo uri kurabona umuntu yarateye imbere wabigizemo uruhara urumva ari ku muntu kandi nawe biguhesha agaciro
aho ngaho ubundi mu burundi ibijyanye na ba nyampinga byifashe bite nyampinga aratorwa hanyuma bikagenda gute
inaratorwa aratorwa barakora amakompetisiyo kujya nyine biba bisanzwe agatorwa ndabye nk'uwaheruka gutorwa yarakoze ibikorwa bidasanzwe byahugije urwaruka bituma urwaruka rumenyana bamwe bamwe barigisha barafata inyigisho zikwiye bamwe bigisha kwihangira imirimo aratunganya ibintu byatumye nyine urwaruka rwumva nabwo yuko rushoboye na cyane cyane hariho abigeme abahungu urumva iyo bari kure biratuma umwe ari we wese agira icyumviro cy'iwiwe uwundi cy'iwiwe usanga nta kintu kizima gishobora kugira kumushikanako ariko nk'uwo twabona yaragerageje gutunganya ibintu byatumye urwaruka ruhura rwungurana ibyiyumviro byatumye uno munsi bamwe bamwe byabaye nk'intango y'iterambere kuri bo kandi ritazosubira inyuma
mbega hari abo tujya tuvugana nabo rimwe na rimwe mu biganiro bitandukanye ugasanga baratubwira bati ikintu iki n'iki kibanda mu mujyi ntabwo kigera ku baturage bo mu cyaro aho mu burundi ba nyampinga iyo bakoresha ibiganiro nk'ibyo bashobora kugera mu byaro bya kure kubonana n'urwaruka rwo mu giturage
ni icyo kibazo rero kiba gihari byinshi ukunda gusanga iryo terambere kenshi n'iyo bishyitse bigakorwa bishikira baba bari hafi mu bisagara ariko baba bakorera ruguru mu byaro ntibashobora gushikirwa ni icyo rero ariko ubundi inshingano z'umuntu ari we wese ntibyategereza kurangira mu gisagara gusa ni nacyo gituma byari inshingano z'umubare wese akavuga ati iri terambere riri mu gisagara tugomba kurisangiza n'abajya bo mu zindi ntara cyangwa bo mu byaro kugira ngo bikunde nabo bagire aho bishikanye
tanga igitekerezo rero uko ubona byakorwa kubera ko abo banyampinga n'ubundi baba bari mu mujyi kandi ibyaro biratandukanye ubona babigenza gute kugira ngo bashobore kugera ku rubyiruko cyangwa se urwaruka ruri mu cyaro cyangwa ruguru mu kirundi
ndibaza ikiba kihari kiba gikenewe ni uko imbere y'uko bakigutora uragira planifikasiyo y'ibintu kanaka udakora ukavuga ati mu kiringo cy'umwaka ntizoshika muri ibi n'ibi n'ibi kandi muri ibyo uba wapanze birasaba uburyo bigasaba n'umwanya umwaka ni munini sinibaze ko hari ikintu wakwishinga gukora mu mwaka ngo umwaka urangire utagishyitseho ndibaza y'uko uko babikora bategereza gufata bagafata umwanya wo kuganira n'abo mu bisagara bagafata n'umwanya wo kuganira n'abo muri interiyeri kugira ngo bikunde igihugu cyose iterambere ntirangire mu bisagara ariko igihugu cyose gishobora iterambere kandi urwaruka rwose rugira amahugurwa zorishigana ku iterambere rirama apana y'uko twamusiga abandi ibi kuko sinzi yuko mumaze kubibona usanga abantu bari purezenterije cyangwa baronka amaforomasiyo y'ibintu kanaka baba bari sivirize benshi baba ari abantu baba mu mijyi baba mu bisagara icyo niyumvira ni uko bategereza gushyikira urwaruka rwose mu gihugu cyose n'abajya batagira ababavugira bakabashyiraho kubakumva ibyiyumviro byabo hama bakabagira inama bakabereka n'icyo kugira ngo batere imbere nk'abandi
senasi urakoze cyane aho ngaho i bujumbura niba igitekerezo cyawe ari icyo ngicyo nta kindi wongeraho tukwifurize wikendi nziza aho ngaho i bujumbura mu burundi
mwabukebuke namwe muragize neza mugire akazi keza yego radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga twakire na idirishya idirishya ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane kanyemereye hano i kigali ntimerereye aya makuru uki i kigali amakuru ni meza twabonye akavura nta kibazo twishimiye uwo mutumire mwadutumiriye
twamutumiye twamutumiye ariko ntabwo ntabwo turamubona twari twemeranyije twari twemeranyije ko tugomba guhurira ku murongo wa telefone ariko ashobora kuba yagize ikibazo kuko hano ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko kugeza kuri uyu mwanya bataramubona ariko ntabwo byakubuza gutanga igitekerezo wendaga gutanga n'ubundi
twebwe rero twashimye imigambi y'uwo mutumirwa bari mwamudutumiye baramwishimiye cyane ahubwo twashobora kumubaza imigambi bafite y'abana bakiri batoya nyine ukuntu babazamura nyine kugira ngo bakabateza imbere nkongera kububaza ngo kiriya gihe nyine bakoraga ari amarushanwa n'ubu ngubu bitandukaniye hehe bitandukaniye imbaraga za kiriya gihe imbaraga z'iyi minsi icyo ni kirashika kumubaza
hari ibyo ntari bushobore kumusubiriza kuko ntawe uhari ariko ndizera ko wenda niyumva iki kiganiro azabyumva akagira uburyo agusubiza cyane cyane nk'ibyo ubajije by'imigambi bafitiye abana mu rwego rwo kubateza imbere ariko ibyo mbona akora ni ibi by'ibiganiro mbwirwaruhame byo kuvugana n'urubyiruko ni nabyo twagombaga kuganiraho cyane tukamubaza icyo bimaze gutanga aho amaze kubikora mu bice bitandukanye by'u rwanda niba ashobora kugera mu giturage cyangwa se ahantu hose hari urubyiruko kugira ngo ashobore kuganira nabo ubwo icyo kibazo cyawe nacyo turacyongera ku rutonde rw'ibibazo tugomba kumubaza hanyuma nuko kumushima wari wavuze nabyo buriya azumva iki kiganiro azumva ko ibyo akora mu bishima ariko se idirisa wowe nk'umuntu ku giti cyawe ubona ari iki cyakongerwa mu marushanwa ya ba nyampinga b'u rwanda cyangwa se n'iki cyaba kugira ngo arusheho kumera neza
twebwe hano mu rwanda aho bigeze none aka kanya turashima urwego rugezeho twarashimye muri makeya ahubwo ikintu bagomba gukora ni ukugabanya udukosa gusa turimo kubera ni dutoya ni dukeya ariko aho bigeze none aka kanya tubona nta kibazo turabishima bakomereza aho ngaho
yewe urakoze cyane urakoze cyane dirisa ugira umunsi mwiza aho ngaho i kigali mu rwanda
namwe murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turagaruka mu kanya katubanze twumve shiba akubwira ati onku tude I tell on the beat, on good to that, on my good that, on many kurachi. Niku kamu kirindi, kamu kolongo, kamu bafulati. Nzo many kurachi, niku kamu bafulati. On many kurachi, niku kamu bafulati. Wafuka la visosi, on twala sipidi. Sekugwenda kao enze mpya, membukira bajaji. Newompa adidasi. dani gucyo bavasaci nkwagala nnyo neerabiza futubolo maci onkubye sabaawa buulira oba okozesa ddaawa onkubye sabaawa buulira oba okozesa ddaawa tuteeseka bulungi my baby tukole omukwano ye onkutudde omegudde omenye kuraki ndikukamukirindi kamukolongo kamugwafulati fulati omenye kuraki okukamu ga fulati oli bulumi bwa mbalu eyo kala yejanjaba mabavu zonsiba nkalu bwe guba muti nkugeza ku muwafu siri wala naddalu ze kululu mpugira ku lukalu oli nsali bebe bebe oli nsali bebe mu bisiika kanzali Fulati.
live for, the one I'll die for. Jangu mkulagomko, protection, sije yechiso. Wafuka la msosi, ontwala sipidi. Za kukwenda kawa mpenzi mpya, nembukila bajaji. Newompa adidasi, Jordani kucho Versace. Nkwagala nanyonera bizafutu bolo machi. Onkubye sabawa, bulira oba okozesa ddaawa. Onkubye sabawa, bulira oba okozesa ddaawa. Onkutudde, ommegudde, ommenye kuraaki. Ndi ku kamukiringi, kamukolongo, kamukafulaati.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni miss jolly umutesi utarashobora kuboneka muri kano kanya ariko icyo twagomba kuganira ni ibijyanye n'ibiganiro agirira hirya no hino mu gihugu ahura n'urubyiruko baganira ku ngingo zinyuranye harimo umuco ukwiriye kuranga abanyarwanda gukunda igihugu kwiyubaha kubaka amahoro ndetse no kwigobotora ingoyi y'ubukene mutesi rero yakoresheje uwo mwanya nka nyampinga w'u rwanda gufata ijambo mu biganiro rimwe na rimwe byitabirwa n'abahagarariye inzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu iz'ingabo iza polisi abakorera mu miryango itagengwa na leta ndetse n'abandi akaganira n'urubyiruko kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga turacyamushakisha ku murongo wa telefone ntabwo turashobora kumubona ariko hagati aho turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu turakomeza kuganira ku byerekeye nyampinga amarushanwa nyampinga w'u rwanda icyakorwa kugira ngo arusheho kugenda neza icyo amariye urubyiruko cyangwa se igihugu muri rusange ariko ari nako tunabanyurizamo tukabashyiriraho indirimbo zibafasha kuruhuka tugeze kwa amalon
I'm a land with on we rolling. Mad beats, good life we rolling. Fire, fire, burn, now we burning.
Made beats on the beat.
Booty bongos are way you the best. Yemerera mfate kuri west. Reka na naba young boys want it fake. Nibanguhe sample love taste. Same way. I've been feeling this love, yeah, yeah. Nyemerera nkore kuri zowe ziri. Hirya hino nshakisha umubebe. Finally girl, je mbonye wowe. Nobody can love me now for your love, baby girl, me can't be without. Nobody can love me now when you love me, girl, you a criminal. Dance you will, and you better want me to. Oh, yeah, baby, it's only you, only you. Sing it a single, ayo, single, ayo, sing it a single, ayo, single anymore. Sing it a single, ayo, single, ayo, sing it a single, ayo, single anymore.
Mukaba mwiza wizo ndakukunda. Mukaba mwiza jewe ndakukunda. Mukaba mwiza wizo ndakukunda. Mukaba mwiza jewe ndakukunda. You're number one guy, now you rate me. You put me now, you open now, you beg me. I never run away, can never leave me. My love is like a fire, can't stop me. omukwano gyakugukuwa byonna byoyagala bibi byakubikula abalala tebakusalira nsalina ebirungi byonna byotasubira Nobody can stop me now for your love every time can do without. Hey, girl, you control me now. You're the love that I girl, you hear me now. Mukaba mwiza wizo ndakukunda. Mukaba mwiza jewe ndakukunda. Mukaba mwiza wizo ndakukunda. Mukaba mwiza jewe.
Sing it a single, ayo, single, ayo, sing it a single, ayo, single anymore. Sing it a single, ayo, single, ayo, sing it a single, ayo, single anymore.
I'm an animals on we rolling. Mad things good life we rolling. Fire, fire, burn, now we burning.
radiyo ijwi ry'amerika uwo ni amalon na wizo bati sinkiri singo mu yandi magambo bati ntabwo nkiri ingaragu ingaragu mwese aho muri turabasuhuje tubifuriza kuzava mu kuba ingaragu amahoro no kuzabona abo mwifuza kuzarushingana radiyo ijwi ry'amerika umwanya w'ikiganiro muri sanga ku murongo wa telefoni dufite jean claude
yego ndabumva amakuru amakuru jean claude
amakuru ni meza uherereye hehe
nayo ndi nayirobi amakuru ki aho ngaho mu murwa mukuru wa kenya
ni amahoro nta kibazo
ni ibiki bishya biri aho nayirobi kuri ubu
ubu gishasha gihari n'imvura nyinshi irenga ariko birumvikana ko imvura iri mu karere hose abantu tumaze kuvugana mu kanya uri mu majyaruguru y'u rwanda avuze ko hari imvura uri i kigali mu rwanda avuga ko hari imvura uri bujumbura mu burundi avuga ko hari imvura none naho i nairobi niko bimeze
niko bimeze kabisa nizere ko atari yayindi mbi cyane ihitana abantu ariko hari igorofa riherutse kugwa aho ngaho niko batubwira imvura yaba yarabigizemo uruhare
ni imvura biragaragara ko ari imvura n'ahandi mu ntara naho byarahageze na nayirobi nawe urebye amazu menshi amazi arinjira kugeza mu mazu kugeza aho abantu bimuka amazu benshi kubera impamvu y'imvura icyo kibazo gihangayikishije ku rugero rungana iki
urebye ni mu bice nyinshi za mu ntara nyinshi hari imvura ndetse n'umujyi na nayirobi ubwayo hari imvura nyinshi irenze urugero imihanda usanga ifite ikibazo imodoka kugira ngo haba hari jamu idasanzwe urebye iri mu kigero cyo hejuru
tuve rero ku by'imvura n'ubwo ibyo ari byo byose nabwo ari ibintu bifite agaciro kubimenya wari utelefonnye ngira ngo washaka kuvuga ku bya nyampinga w'u rwanda cyangwa nyampinga muri rusange
ni nyampinga w'u rwanda kuko nicyo kiganiro nabonye nabyo asabye ko nabaza ikibazo cyangwa nkagira igitekerezo ntawe yego ikibazo rero ubu ngubu wakabaye ukibaza umutumirwa ariko kugeza ubu ngubu ntabwo turashobora kumubona ariko niba ari igitekerezo wakomeza noneho kuko ndabizi iki kiganiro azacyumva cyangwa se n'abandi bateze amatwi ijwi ry'amerika nonaha bakumva igitekerezo waba ushaka gutanga
murakoze nabaza nkabaza akabazo kamwe kagira ngo nyampinga mu gihe aharanira iryo kamba cyangwa se igihe aba yaritsindiye hari ibintu aba agomba gukora bifitiye akamaro cyangwa se bifasha abantu bo mu gihugu batuyemo bitari inyungu ziwe ku giti cye uko bigaragara bigaragara ko benshi baba bafitemo inyungu zabo bwite ariko si ikibazo nabaza nyampinga uturwa w'u rwanda akurikiza neza neza ibyo bamusaba gukurikiza cyangwa byose abigeraho icyo ni ikibazo cya mbere icyifuzo natanga ni uko bakora ibyo basabwa gukora cyangwa se ibyo babatoreye aho kugira ngo bakore ibijyanye n'inyungu zabo bwite
abo rero jean claude ikibazo nshyizemo ubu ngubu ngiye kwicara mu ntebe ya nyampinga w'u rwanda ngerageze kumusubiriza kuko ubutumire bwacu ntabwo ntabwo yabwitabiriye cyangwa se wenda ari buze kuza mu minota isigaye ariko ndakubwira ibyo nzi mbona bikorwa muri ariya marushanwa ubundi kugira ngo bagene nyampinga w'u rwanda ntabwo bashingira ngira ngo ku bwiza gusa cyangwa se ibijyanye no gutambuka cyangwa ibigaragarira amaso amarushanwa ya nyampinga ubundi habaho amajonjora ku buryo bwimbitse kandi mu bihe binyuranye noneho hakaba uko njya mbibona ibibazo babaza noneho hakaba n'igihe cyo kuzagaragaza umushinga buri muntu bakamubaza umushinga afite ntekereza ko mu bakemurampaka batanga amanota bashingira kuri iyo mishinga ba nyampinga baba batanze icyo ari kimwe mu bishingirwaho ntabwo ari imishinga yonyine bashingira ariko ni kimwe mu bishingirwaho kugira ngo ngira ngo iryo kamba baritange kuba rero umuntu ashobora kurihabwa cyangwa se umushinga we ugashimwa ni ikintu kimwe kubishyira mu bikorwa ni ikindi kuko sintekereza ko haba hari urwego rw'ubugenzuzi cyangwa se rushobora gufata ingamba rukaba rwafatira ingamba nyampinga runaka wenda rukaba rwavuga ruti yaratubeshye ibyo yatubwiye ntabwo yabikoze keretse gusa ko mu icyo nakwita urukiko rwa rubanda buriya ni uko imitekerereze rubanda iba igufiteho n'icyizere uba warahawe nka nyampinga w'u rwanda ubwabyo ntekereza ko bitaguha amahoro uramutse uvuze ko uzakora ibintu hanyuma ntubikore cyangwa se ukaba wakwigira mu nyungu zawe uretse ibyo ngibyo sinibwira ko hari urwego ruriho rushinzwe gukurikirana no kuba rwahana cyangwa se rwagira izindi ngamba rufata abatarashyize mu bikorwa imishinga yabo gusa nzi ko ba nyampinga gutegura imishinga n'icyo bazamarira urubyiruko cyangwa se igihugu ari kimwe mu byo bashingiraho bahabwa iryo kamba hanyuma rero wari uvuze uti inama utanga twongere tuyumve jean claude
inama nari ntanze mu gihe aba yateguye imishinga mu gihe aba yatorewe kuba nyampinga hari umushinga avuga azakora tuvuge niba ari urubyiruko azateza imbere urubyiruko niba bari urubyiruko rwitwara nabi azarugarura nk'urumogi bityo ugasanga n'ubundi iyo amaze kuba nyampinga ibyo ngibyo ntabireba cyane cyane ahugira mu bintu byiwe ibyo yiyemeje ntabikore byibuze ijana ku ijana cyangwa byibuze mirongo itanu ku ijana gusa inama njye navuze namubwira ni uko yakorera rubanda aho kugira ngo cyane cyane atinde ku nyungu ziwe
ye jean claude urakoze cyane uyu rero twari twatumiye we yagiye agira imishinga yo gukorera rubanda niko nabyita imishinga yo gutanga ibiganiro bigenewe urubyiruko ibiganiro bitandukanye harimo ibyo gukunda igihugu harimo ibyo kwiyubaka kubaka amahoro ndetse no kwigobotora ingoyi y'ubukene ni nabyo twari twamuhamagaye kugira ngo avugeho kandi ndizera ko n'abandi banyampinga bafite ibyo bagiye bashyira mu bikorwa jean claude urakoze ugire umunsi mwiza aho ngaho inayero be muri kenya
murakoze cyane namwe
radiyo ijwi rya amerika twakire na reveriye ikaze mu kiganiro muri sanga reveriyano murakoze murakoze cyane murahagana hehe
ndi kigali mu rwanda amakuru ki mu rwanda
mu rwanda turabona amahoro nta kibazo imvura nyinshi
aha bari muhamagaye gutanga igitekerezo
ntese ikibazo ariko numvaga ndi bukibarize nyampinga ubwo ataje numva bigoye kukibaza kuko nagira ngo mubaze mu mwaka we yamaze ari nyampinga nagira ngo mubaze icyo yumva yaba yarakoze gishimishije umushinga yari afite
icyo kibazo turakikubikira hano ku ijwi rya amerika nitwongera kumubona cyangwa niba ari buze mu minota isigaye turakimukubariza ariko se buriya reveriyano buriya umuntu abanyampinga uwo mwaka bikarangirira aho ngaho cyangwa akomeza kuba nyampinga n'ubundi n'ubwo haba hari abandi bambaye iryo kamba ni ikintu njya nibaza ubibona ute wowe
nyampinga ubundi mu muco wa kinyarwanda ni umukobwa we ariko muri uwo mwaka nibwo aba atowe guhagararira abandi iyo avuyeho rero haba hari undi umusimbuye ariko ubundi umukobwa wese ni nyampinga
ni ukuvuga nk'ababaye nyampinga muri iriya myaka yashize ubu barangije manda yabo ntabwo icyo kwitwara nka nyampinga w'u rwanda ubu ngubu kikibareba se
yaba nyumvishe nabi ndavuze umukobwa wese ni nyampinga ariko hari igihe kiba kigezemo agaterwa guhagararira abandi iyo rero umwaka we urangiye wo kuba ahagarariye abandi haba hari abandi bamusimbuye nibwira ko n'imishinga ye avuga gukora ayikora muri wa mwaka aba atowe kuko iyo mishinga na perezitinga iyo yiyamamaza kugira ngo azatorwe atorerwe uwo mwanya
urakoze cyane kuba nyampinga kuba nyampinga byarabivukana byakivuka ari umukobwa mu rwanda witwa nyampinga
ye urakoze cyane reviya yano ndumva ariko urimo ureba n'agapira aho ngaho hafi
nanjye ndimo kureba umupira ni bande bakina
ndimo kureba ntuza hirozi na reyo siporo
urakoze cyane buriya ayo makuru nayo ijwi ry'amerika riraza kuyageza ku bakunzi baryo mu biganiro bitaha reveriyano ugire umunsi mwiza aho ngaho i kigali mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika turagaruka mu kanya reka vinka akubwira ati kona
Me one drop your body like a tractor. Pola pola faker. Going to some mess me lecture. You me body director. I'll be your inspector. Be my undertaker. Wait. Zanteka. Mugamba yo me seta. Funa onteka. Ze wanjoku so sefa. Ze na wanefuka. ya kila miti kwanze wanzika ngawanefuga somebody calling for emergency ndeso lwimba lwomwaka kona kona kona kona kona lwimba lwomwaka kona kona kona kona kona lwimba lwomwaka kona kona kona kona kona lwimba lwomwaka kona kona kona kona kona tebakimanyi webakikola let me show them I fi doing my mula. Tunanga swin mula, me leave them backwards on tula. Eh. Mundongo te waba kutula, kuba kunyumira kuka. Adiga them me say them brother, me I feel like them on me a the brothers. Nze na wanefuga, ya kila miti boy nze wanzika. Nga wanefuga, somebody calling for emergency. Ndeso vimba romwaka, kona, kona, kona, kona, kona. Rimba romwaka, kona, kona, kona, kona, kona. Rimba romwaka, kona, kona, kona, kona, kona. Rimba romwaka, kona, kona, kona, kona, kona. Time mafi wanna pay body, time mafi dig up your body, time mafi do it, time mafi wanna pay body, time mafi tickle tickle tickle tickle tickle pay body, time mafi wanna pay body, time mafi dig up your body, time mafi do it, time mafi wanna pay body, time mafi tickle tickle tickle tickle. Me one drop your body like a tractor, pola pola faker, going kusemesa me lecture, you me body director. I'll be your inspector. Be my undertaker. Boy, Zanteka. Mugamba yo miseta. Funa onteka. Ze wanjoku so sefa. Ze na wanefuga. Ya kila miti boy ze wanzika. Ga wanefuga. Somebody calling for emergency. Ndeso vimba romwaka. Kona, kona, kona, kona, kona.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uwo ni vinka arakubwira ati kona ku buhanga bw'ibyuma hariya hari patrick ku bugenzuzi bwa porogaramu hari fasel gabeho hamwe nanjye jeffrey mutagoma hano muri studio ya karindwi aya majwi arimo ava akugeraho aho uri hose turi mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye ba nyampinga b'u rwanda igitekerezo waba ufite kihawe ikaze hano ku ijwi ry'amerika turagaruka mu kanya reka ayike benda na shiba bakubwire ngo fama
Why given a shiver? Panda sin we a fire. Yeah, sing Kona.
Say, Zenimiro with farmer. Say, Zenimiro, yeah. Say, Zenimiro with farmer. Say, Zenimiro, yeah. Zenimiro with farmer. Zenimiro, yeah. Zenimiro with farmer. Zenimiro, I say one, two, zinukukabala. One, two, zinukukabala. Say one, two, zinukukabala. One, two, zinukukabala.
ku murongo wa telefone benjamin ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze murakoze amakuru amakuru amakuru ni meza kweri Nda- ndashaka kubaza akabazo uwo muga umutumire Mhm. Ura- urahagana he benjamin
mperereye i bujumbura mu burundi yego
mbega ariko akora gute ibintu bigeze he bimeze gute
ye umu- umutumire rero aka kabazo turakamubikira hanyuma azaka- azakagusubize kuko ndahamya ko azumva radiyo ijwi rya amerika kubera ko ubu tuvugana ntabwo ntabwo arashobora kuboneka kandi ndabona ikiganiro gishigaje iminota nka cumi n'itanu kugira ngo kirangire E- egome ariko icyo nzi nakubwira cye kikunze kugaragara ni ibiganiro mbwirwaruhame akora ku buryo ngarukamwaka byo kuganira n'urubyiruko ku, ku ngingo zitandukanye
egome Mm. aho ngaho mu burundi eh, nyampinga waho akora ibihe bikorwa bigaragara
muri make abanyampinga bo mu burundi ntabwo bakora ibikorwa bigaragara uretse ko bagenda barafasha abantu situ nk'abana usanga batishoboye abana bo mu mabarabara mugabo kweri ni ibikorwa nyine usanga bitagaragara cyane
Mm, ariko se babafasha gute baba bafise amahera babafashisha ku buryo bavuga bati dukoze igikorwa runaka cyo gukura abana ku mabarabara
oya bo nyine baragenda nyine baganu- bakizu- bakijujutira bati ntuno munsi tukorere nk'aha bagafasha nyine no kwibarabara mu gaso kuvuga ngo baba bari bari mu mugwi wabo gusa nk'abo bagenda barahura cyangwa bakabegeranya nta mahera baba bafise nyine mugabo barafashisha uburyo buke nyine basanzwe bafise
Mm. U- none- u- ubona se uburyo kugira ngo haboneke uburyo kuri nyampinga w'uburundi uburyo bwatuma agira ibikorwa bigaragara ubona hakorwa iki
ntego icyokugwa ni uko mm, na guverinoma ye yobishyiramo uruhara canke aya mandi maboneje nyine nawe nyine akamugarukira ko kuko nawe nyine ba- inefu warose uburyo niho byobona kugira nte hagira icyo nawe nyine ca- afashije abandi
Mm, ubundi ubundi bagenerwa iki uretse kuba bahabwa iryo kamba no kumenyekana ubundi nyampinga w'uburundi ahabwa iki kimuha ubushobozi
ya yumbajije ku kwera isi ndo nk'ukuntu ndabisigura kuko nta mu ma- mu manu ze yavugira banajeho ntabyo nta- menyereye cyane ye nta kibazo benjamin urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza aho ngaho i bujumbura mu burundi ego murakoze namwe ku ijwi rya amerika murakoze
Eh, reka twakire na jean baptiste
Hello?
Eh, jean baptiste kaza mu kiganiro muri sanga
Murakoze.
amakuru amakuru
Amakuru ni meza.
Eh, urahagana hehe jean baptiste
Ndi Kampala.
Eh, amakuru ki kampala aho ngaho
Nta kibazo turaho.
ye nuko rero wari utelefoni ushaka gutanga ikiganiro amine igitekerezo mu kiganiro muri sanga Hariya.
Mhm.
Eh, nabonye mwatumiye wabayeho Miss w'u Rwanda, Mm, Mutesi Jolly.
yes
Ni byiza cyane kuba mwibutse gutumira abanyarwanda, cyane cyane ku bantu bazwi.
Mm.
Jolly nagusuhuje amakuru.
Ah, Jolly ntabwo araboneka asigaye iminota icumi ariko ndabona atashoboye kugera ku kwitabira ubutumire cyakora uko biri kose ndahamya ko azakumva umusuhuza muri iki kiganiro
Eh, okay, namusuhuje.
Mm, Nashyizeho nimero yanjye mbese nshaka kugira numve ku bibazo nashaka kumubaza.
mm,
ku bijyanye mbese n'abamubanjirije kuko uburyo utowe hari abantu baba warasanzeho ku bakubanjirije ibikorwa bagezeho ndashaka ikibazo cya mbere nari kumubaza abamubanjirije ni iki yabigiyeho kugira ahigure umuhigo umuhigo we yari ya yari yahize ikibazo cya kabiri nashaka nko kumubaza imbogamizi yagiye ahura nazo n'ugiye agiye azihitamo akazi just challenge n'abantu bagiye bamugira inama mbese imiryango ye yagiye imufasha iki nicyo nashaka kumubaza
ye jean batiste rero eh, ntabwo dushoboye ku- kuba turi kumwe na na joli muri aka kanya ariko ibibazo byawe Eh.
tura- turabimubikira aho tuzongera ku- Eh.
kubonanira tuzabimuha nizere ko azaduha undi mwanya tukaganira noneho ibyo washaka kumubaza ukabimwibariza ah, umuvugisha
okay thank you urakoze cyane rero ugire umunsi mwiza aho ngaho i kampala muri uganda
Mm, nawe urakoze Okay, ijwi ry'amerika twakiriye na pacifique
Yego, ndabumva amakuru amakuru pacifique
aje amakuru n'ameza cyane nga mu gisagara cya bujumbura Eh, namye soma nubwo bitugora kumviriza ikiganiro kiba cyaciye ku iradiyo ariko nasomye inyandiko iwo mwita nyampinga w'u rwanda cyangwa ino bamwita ngo ni misi Eh, n'ahandi ngira ngo niko bamwita mu ndimi z'amahanga Eh, Mhm.
umva rero nkaba mubaza ko mwe n'abo bantu bafite ingene babatora eh, bivanye n'ingene baba bamutoye mu bwiza cyangwa inyifato cyangwa ikindi kintu baba bahereye ku mu kumufatira kugira aserukire igihugu mu bwiza nkaca mbaza ati none bo kuburyo baba bagiriwe ubwo buntu mu gihe baba baserukiye abandi bigeme cyangwa abakobwa mu gihugu bakaba babereye akarorera kandi mu gihe dukunze kubona abandi bakobwa bo muri iki gihe mw'iki kinjana nkunda kwama nagarutse ko usanga bafite imyifato ikunda kubagora mbega bo iyo bashyitse muri urwo rugero kuki badatanga akarorero keza ngo bavuga- ba- ba- bate uburyo bo baba babayeho kugira bafatire ku manota baba baragiye kindero bo baba barabahawe kugira bagere ku kuko kwizerwa n'igihugu cyose n'abantu bose kugira bagere kuba ku- kw'iryo- kw'iryo teka kubereka ako kantu baba barahawe badashobora kukigisha abandi cyangwa urundi rwaruka rw'abigeme kugira nabo babatorere ko akarorero kugira nabo bibigishe kugira nabo bashike kuri urwo rwego nubwo batoshika kuri iryo rwego nabo bagira icyo bobigiraho No.
nabujya dukunze kubona eh, kugira nabo babone icyo bobigirako nabujya dukunze kubona abakobwa b'iki gihe bakunda gush- gushikirwa n'ibibazo bitandukanye muri ibi binjyana tuba tugezemo
none se pacifique ushingira ku ki uvuga ko batigisha bagenzi babo kandi mu by'ukuri hari ibikorwa bigaragara bi- bigaragaza yuko eh, hari icyo bakora mu rwego rwo gufatanya n'urubyiruko cyangwa se kurukangurira gahunda zitandukanye z'iterambere
Eh, impamvu nshingira ku ibyo oya cyangwa nfatira ku ibyo ni uko dukunze kubyumvira ku maradiyo kuko uzosanga ubyumvira ku maradiyo ukumva ngo mise kanaka ngo yatowe ariko ugiye kuraba bagendera nk'abakobwa bo mu gisagara cyangwa bakagendera mu gakaritsiye kanaka uzosanga nabajya abandi nk'akarorero nko mu burundi uzosanga ego ba mise bariho hariho na ba mise baba baserukira intara ariko ntukunze kubabona cyane bagaragara mu makaritsiye mato mato cyangwa mu dusagara duto duto cyangwa mu mihana cyangwa mu bikwati bigisha cyangwa bagira nk'inyigisho bavuga ati mwigenze ku mufatire kw'ibi byogenda gutya umwana w'umukobwa yokwigenza gutya ngo bakurikize akaranga uzosanga duherurwa batorwa ukumva namba ari n'icyo bavuze bakivugiye ku iradiyo ariko ntukibonere mu bikorwa ukumva ya imanda yiwe yaheze niyo mpamvu mvuga ati uwotorwa namba yagize ayo mahirwe yo gutorwa nawe yogira ingufu zo gushyigikira abandi baba basigaye inyuma bakigisha dufate nimba ari ibindi bakagira ubuvugizi cyangwa kugira bagaserukira abandi namba ari muri leta cyangwa mu yandi mashyirahamwe hakagira abasi ingufu zoboneka muri ayo mahirwe kuko abivuze byokumvikana ku buryo hoboneka n'abandi bantu basi baba bari inyuma yiwe cyangwa bariya bantu bo mu ntara baba babaye abamisi mu ntara bakagira ingufu zo gushika mu misozi cyangwa ahandi hondi kwigisha kugira ngo uru- eh, urwaruka ntiruze ruragwa muri biriya bintu tubona muri iki gihe baguma bagwamo byoboneka akavuga ati mise kanaka hari ikintu yoba yarakoze cyangwa kiboneka ariko ntituze turabyumvira ku maradiyo nimba hariho ingorane zoba zihari naho mise akavuga ati hari ikibazo kiba gihari None- nanjye rero nkaca ngira ko mbaza ati none z'ukuri ko abamise bose tumaze kubona batozwa mu myaka agendaze nk'imyaka maze niyihe niyihe ntambanyi baba bahura nayo bituma badashika ku cyo urwaruka rwoba rwifuza gushika ko kugira ntibagume bagwa mu bibazo nk'iki gihe tubona bariko barabagwamo muri iki gihe muri make uravuga uti nibamanuke bagere no mu byaro be kuguma mu mijyi gusa ngo tubyumve ku maradiyo nibasange n'abandi aho bari mu cyaro
n'ahandi aho bari mu cyaro kugira babibone tureke kubabona ku mbuga cyangwa ku binyamakuru tubabona imbona nkubone mu maso ku maso kuko hariho nk'abandi bantu uzosanga mu misozi bamwumva ngo mise ukumva bakubata ngo none ngo mise ni iki cyangwa mise ni muntu bakabyumvira iyo ku maradiyo ukumva bakubaza ntibamenye n'icyo ari cyo ntibamenye n'icyo ari cyo icyo rero nicyo natwe twashaka kuvuga ati mise amenyekana aho ariho hose guhera mu cyaro cyangwa mu hariya nyene mu misozi gushika no ku rwego rwo hejuru rwo mu gisagara kuko uzosanga misi amenyekana mu gisagara mu misozi atamenyekana nicyo twashaka kumenya ati misi agira ikintu a- akoze kimenyekana kubwo kimenyekana guhera ku muto gushika ku mukuru icyo cyoba cyiza cyane kandi cyotuma na bose bam- bagira icyo bamwigiraho kuko uwo ari we wese yavuga ati "Ti- nanjye mere nka naka nzobe misa kuko uwo ari we wese avuze ati nanjye ngiri ingufu nzomere misi nubwo bose batokwiga kuko bam- ku- kwira kuba abamisi nuko urumva yuko umuco w'iki- wa- w- w'ikirundi cyangwa n'uwafurika wobandanya gutera imbere ho kuguma bakurikira imico y'ahandi cyangwa kwigenza nawe urumva yuko ari we wese yovuga ati "Pi, nanjye ndashaka kuba nka naka kandi ibyo byotuma urwaruka rumera neza rutuma rugira eh, Urakoze.
ruba akarorero urakoze cyane pacifique ugire umunsi mwiza aho ngaho i bujumbura mu burundi
namwe mugira ibihe byiza murakoze cyane Eh, twakira na eric
yego Eh, urahagana eric
ndi ruhindo mu rwanda Eh, ngaho nyarutsa igitekerezo cyawe ndabona hasigaye iminota ibiri gusa
Eh, njyewe ikibazo nashaka kubaza mutesi jori ni ibyerekeye n'ibirimo muri iyi minsi bya misi panatro hamwe ni na misi irimo gukorwa muri iyi minsi saa izi ngizi ni nk'iki yavuga kuri iyi misi panatro abaye wenda bibaye nk'amahirwe avuga ati asubireyo cyangwa ni nk'ubuhe butumwa yatuma ku ba- ku bantu barimo kwiyamamaza muri misi muri misi muri misi y'ubu ngubu bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri n'iki yabatuma sawa murakoze n'ibyo erize ngiye rurinda mu rwanda urakoze cyane eric ntabwo dushoboye kugu- kubariza icyo kibazo kuko jolly ntabwo yashoboye kuboneka muri iki kiganiro ariko turakimubikira buriya tuzabivuga ubutaha naboneka dushimire namwe mwese mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika nshimire mugenzi wanjye patrick na fasil bamfashije ku buhanga bw'ibyuma reka mbasigire amaron ababwire ati yambi turasubira mu kanya mu makuru mu kinyarwanda
navuye iwacu heza ngana i kigali guhiga amafaranga ngo mbeho ubuzima bwiza sinarangije amashuri sinaseseye ababyeyi shari wanjye ntiyamenya aho narengeye ariko i kigali ntibajya yiyamara amasaha nta gishoro nta n'icyo aronka narahiye amajoro hirya no hino biranga mba umuyeyi batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga halo mama waramutse ute ko njyewe amaramuko yanze oh mama halo mama ese muraho murakoma urukumbuzi rwo ni rwinshi kubabwira uti yambi oh, wow. kubabwira uti yambi oh, kubabwira uti yambi ageze i kigali nsanga ibintari byanjye kubaho ari hatari imibereho nitwaje